guys hello people hello guys hello people yes so small yash dey shake oh small yash dey shake oh eh suffocate them with your bum bum eh suffocate them with your bum bum bum bum my people no be small thing una oh, welcome back to our youtube channel e no be small thing dey happen oh hey once you don reach to talk about as you like this everywhere go dey go dey do one kind one kind my people my people no be small thing dey happen hmm ashley ashley ashley madam ashley madam ashley wan comot for london wan come go stay for abuja for tama abi how dey speak how dey dey call that name of that area pass wey be say the uh, royalty the palace dey get house for there uh, ashley talk say instead of her to move with the other women inside the palace she go uh, outside the palace to the estate wey be say onion talk about she go rather go abuja goals dey my people. no be small thing o no be small thing hmm. my people, no be small thing e be like joke abi na so all of us look am o e be dey be like joke until dem come dey see the seriousness inside uh, madam ashley o oh, madam ashley dey seriously dey para no be small para o oh. she dey seriously dey para yes o so everybody just dey look say ah, ah wetin dey happen wetin dey happen wetin dey sup wetin dey sup wetin be this wetin in fact eh no be small thing no be small thing as ashley tell eh, she go stand her ground for this one o oh. say if dem no go keep her for palace she no dey go any estate she dey go abuja go stay ha news come dey even dey call say that abuja house wey dem dey talk about so that, that house was meant for tadenikawo na hin ashley say she wan go Now ashley say if they ga if uh, new of eh, go fit move mountains go fit move things go fit inconvenience everybody go fit comot people for palace just because of one person which is Queen Naomi you should be able to do it for her too say because eh, she should be wetin she say she be wife and she no beg say make dem come marry her and dem come beg to marry her she be wife she did not beg to be married they came to beg her family to marry her they pay her bride price and paid in full so she's also a what she's a wife and nobody should what nobody should worry her nobody should disturb her because she's like this so as she is like this i be as me as i am now i dey speak am pass as she dey like this so she no care she no want she no care she no give a damn o oh. so she talk Oh, she say na that house she won't go people don't even confuse I beg ashley onvex where your hustle today? where is your business place you based in the us your child is in the us she was like eh eh is not the same uh, uh, issue instead of coming to the palace you go just sit up for abuja jejeje very far from everybody make a peace for dey ah people they make I tried to make her serious because all only was like what is going on what is go why is everybody going gaga if it's not actually today it's mariam tomorrow if it's not mariam today it's someone else tomorrow what is happening Now, so the women eh, everybody just weak once they call this a show Not be the one we be say honey go just take one minute come meet you for your house one minute drive Now, im go good. Not being go good Now she talk say she no want one minute drive o oh. say in fact in fact eh, this matter eh, e tire me <laughs> say she no want one minute drive say na whether na one minute drive or oni dey drive dey go meet naomi for where naomi dey say even if naomi call only two o'clock in the night only go find way to reach akure that time say whether na because say eh, naomi born pikin for her na, eh, or oni she no born whether they tell oni say or oni no know say whether she dey try Say Seoane knows that she's trying. Say Seoane self has not been helping in uh, getting Bele and the rest. Say yes, Seoane has not been helping. If one you know they hear Oni day, their Oni is everywhere, but with her. She said no. Say she no want. Say she no want that kind of marriage. Say but since that, kind of marriage, she want make she know say she know they the premises of the husband. Say now the same way Oni they reach uh, Akure, now Oni go take reach Port Harcourt. Um, uh, Abuja. Say only go just use a flight to come Abuja every time Only want to see her, and only can send a what's that they call a computer. Send a private jet just come they call carry her from where she did to bring come uh, palace. Say she said first she want to live the luxury of being a queen. She want to be living the luxury of being a queen. So not be only Naomi, no be only no. She not even call name. She said not be only some people or if you say there be there be demi god? wey go make one person go dey shake one person go dey dey dey dey dey dey squeeze every other person just to make sure say you dey okay say who you be just to make sure say you dey comfortable who you be she say she sef she be ashley she sef she be princess and she's a queen yes yeah, so she's a princess of a land and a queen of the same uh, uh, no of another land abi as she speak am pass no be small thing o no be small thing my people say she should not be she should even be respected say say she be daughter of the soil she's this she's that but na she dey dey disrespect the most say she no dey for all those things so she no dey who wan come uh, uh, meet her for abuja go come the way dem take dey go meet uh, uh, some people for akure na so dem go come take come meet her for abuja na the same method nothing changes but when dem think that somebody is more special than any other person say she no go gree say she no subscribe to am at all say she no beg god need to come marry wife or say na one use the leg come say you wan marry wife my people the thing eh i dey feel headache for my left ear i dey feel headache for my right eye on top this matter ashley serious so she was so serious she was so serious she said yes she's not she not say she They marry her They robbed her of her of her position now she's not even talking about that again she don rest about the position but this one na be wetin she wants instead of her to move into uh, estate na to move go abuja but now eh, me i call dey even dey fear for i just hope say they dey they dey worry this whole new too much make honey no go just vex when they just talk so yeah everybody yeah una come dey go you eh, actually most especially because. I know that all used to like Ashley. Though we hear say Baba no dey love, Baba no dey love at all. But I know that all used to like Ashley. Ashley used to support him, all this eh, emotional, all this eh, physical support. Ashley they support, Ashley they sabi jump follow, Ashley they sabi dance follow it too. So all those kind things. So yeah, let's go shrine, let's go this one. Oh yeah, that day you go see Ashley go carry bag, he go set, he go you know, we go they do my uh, my ebony king, come my ebony king, uh, king together, do my ebony queen, ebony king kan ó dancing queen trailer don pass their middle o trailer don pass their middle e come be like say na now all you dey know socarity so be say dey happen for inside the palace because e just felt like he didn't know na now he dey hear e dey clear To some kind things so, well like shu what is it with the heel treatment wey dey dey treat other people for inside palace all in the name of naomi this naomi that say no she will not take it she will not take it if dem no go treat everybody equally dem mean dem cut everything give everybody in fact eh baba never die people don dey collect inheritance god abeg go oh god abeg na why my people no be small thing dey happen o oh. hmm. i hope una dey follow up this story because say eh, i dey run dey go eh, go bring more come as we dey like this so. Oh. But there, we could not forget to like and subscribe to this channel. Do not forget to like and subscribe to this channel. I go see you now for my next video. Lovely people. Bye. to some kind things well like shu what is it with the heel treatments wey dey dey treat other people for example, palace all in the name of naomi this naomi that say no she will not take it she will not take it if dem no go treat everybody equally they mean they cut everything give everybody fat. eh baba never die people don't they collect inheritance god I beg, oh god I beg na wa my people no be small thing dey happen Oh, hmm. i hope una dey follow up this story because say i dey run dey go go bring more come as we dey like this so but there make una no forget to like and subscribe to this channel do not forget to like and subscribe to this channel i go see una for my next video lovely people bye